Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم نجين كيسان برادة كبجمتوت وردفتوت ميديا نور الهدى كن سكنتا أدى دامس باقي تنسين غهي داقفتوني كين فرافي أهل إساني تي تبرفتان ككتا لما فاتي insha allahu ta'aalaa sagantaa keenya guyyaa irratti qophii odeeffannootii fi dhaamsi keessan isanii dhiyeessina amma odeeffannoo guyyaa irratti qabnu isanii dhiyeessina. odeeffannoo keenya qaraatti dhibeen chiggonugoonyaa jedhamu magaala dirree dawaa keessatti babal'atu ibsamee jetti hogganaan biiroo fayyaa magaala dirree dawaa dr fuwaad kadir dhibee chiggonugoonyaa magaalatti keessatti ka'e ilaalchisee ibsa kenneen hanga ammaatti mallattoon dhibee kanaa namoota kumsadii fi dhibba torbaa fi shantamii torba irratti kan mul'atu ta'uu ibsuun biiroon fayyaa magaalatti weerara kan ittisuuf hojjetaa jiraachuu beeksise. Dr. Fuwaad akka jedhetti mallattoon dhibee chikungunyaa dhibee busaa waliin kan wal fakkaatu ta'uu isaatiin lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii meeqa akka ta'e hin beekamne jedha. Akka ibsa hoggana biiroo fayyaa dirree dhawaatti dhibeen chikungunyaa bookee Eedas jedhamtuun kan daddarbu yoo ta'u weerarri dhibee amma magaalattii keessatti ka'es bookeedhaan yookaan ammoo namni dhibee kanaan qabame gara magaalattii seenuun ta'uu malaa jedhe dhibeen kun kanaan duras naannolee affaar soomaalee fi naannoo kibbaa keessatti ka'ee akka turellee ibsame. Mallattoon dhibee chikungunyaa ho'i qaamaa dabaluu fi dhukkubbii naannoo dachaafata qaamaa irratti mul'atu yoo ta'u, namni mallattoon akkana itti dhagaham garman yaalaa akka dhaqu waamichi godhamee jira. Dabalataanis bookee dhibee kan dabarsitu ofirraa ittisuuf hawaasni qulqullina naannoo akka eeggatu yeroo hirriibaa yeroo hirriibaa agoobar siree akka fayyadamu hoogganaan biiroo fayyaa magaalaa Dirredhawaa Dr. Fuwaad Kadir dhaame. Dhuma irrattis weerar dhibee kanaatiin haga ammaatti lubbuun namaa kan hin darbin ta'uus ibsamee jira. mariin nageenya ameerikaa fi xaalibaan qaxar keessatti gaggeessaa turan waliigaltee malee xumurame ameerikaa fi xaalibaan lola afgaanistaan keessatti waggoota 18f walirratti gaggeessaa jiran goolabuuf mariin nageenyaa marsa 8ffaa torbaan tokko dur qaxar keessatti jalqabanii kan turan yoo ta'u mariin guyyoota sagalaan dabran magaalaa doohaa keessatti gaggeeffamaa turu kun waliigaltee tokko malee kan xumurame ta'uun beekamee jira dubbi himaan xaalibaan kaleessa galgala akka ibsetti mariin nageenya marsaa ammaa kun haga guyyaa ayyaan idul adahaa alhadheen gaddaatti kan itti fufu ta'us waliigalteen nageenya osoo hin mallattaa'in xumuramee jechuun haa ta'u malee marii yeroo dheeraa fudhate kanaan gami lamaanuu tarkaanfiin ittaan maal akka ta'u qabu qondaaltota ol'aanoon mari'atanii walitti deebi'uudhaaf kan waliigalan ta'uu ibsan. odeeffannoon teentadhumaa ammoo mootummaan xaaliyaan bidiruuwwan baqattoota balaa galaanaa keessatti muudate irraa baraaraman fe'atanii biyyatti seenuuf yaalan dhorkuu gabaafame bidiruun dhaabbata faransaay dr wiizaawut boodar jedhamu baqattoota dhibba sadiif shantamii jaha galaan meeditiraaniyaa irraa baraaraman fe'attee gara xaaliyaan imalaa turte daangaa galaan biyyattii akka hin seenne kan dhorkamte ta'uun beekamee jira. haaluma wal fakkaatuun bidiruun dhaabbata speen open arm jedhamtus baqattoota dhibba tokkoof shantama balaa galaan irratti muudate jalaa baraaraman fe'attee gara xaaliyaan geessuuf yaaltus kan dhorkamte ta'uun ibsamee jira haaluma kanaan bidiruuwwan lamaan baqattoota balaa irraa baraaraman akkuma fe'atanii qarqar xaaliyaan galaan meeditiraaniyaanii irratti kan ugguraman yoo ta'u mootummaan xaaliyaan baqattoonni bidiruu irraa akka hin bu'uun kan dhorke ta'uu odeeffannoon ni addeesse. itti aanaa muummichi ministeera xaaliyaan maateewoo salviinii bidiruuwwan baqattoota fe'atan ilaalchisee ibsi kenneen xaaliyaan kan booda baqattoota karaa seera alaatiin dhufan gonkumaa ofitti hin fudhattu jechuun beeksise xaaliyaan baqattoota seera alaa liibiyaa irraa meeditiraaniyaa qaxxaamuruun gara awurooppaa seenan keessummeessaa kan turte ta'us yeroo dhiyoo asitti garuu bidiruuwwan lubbuu baraaranitti buufata cufuun baqattoonni seera alaa halkamiinuu gara biyya isii akka hin seenne ugguraa jirti hordoftoota keenya odeeffannoon guyyaa irraatii qabnu kanumaa amma gara qophiiwwan keenya kaafanitti isin dabarsa. kabajamtoota hordoftoota keenyaa odeeffannoon guyyaa irraatii qabnu kan fakkaata amma gara dhaamsa keessanitti isin dabarsina nu waliin turaa saniin jedha.
عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد الله سلام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hojjettoota raadiyoo Nuura Ludaa hunda keessanuuyyu kabajamtoota jaalatamtoota hojjettoota raadiyoo Nuura Ludaa bakkuma isin jirtanitti nageenyi fi raabanni Rabbii isinirra hazarraatu isiniin jecha Rabbiin tika ofii jala isin haa teffatu. Hedduu tokko nama gammachiistaniif Rabbiin addunyaa akaraa isin haa gammachiisu isiniin jenna. Baga ayyaana hidalidaa zulijaa kudhan ittiin isin ga'ee bara kudha afur afurtama hijiraa irraa baga ittiin isin ga'e isiniin jecha dhaabseen dabarfachuu barbaade akkasuma baay'ee tokko namatti toltu haalli isin ittiin dabarsitan yaadni keessan baay'ee tokko nama gammachiisa jajjabaadha haaluma kanaan itti fufaa isiniin jecha obboleeyyan kiyyaa fi obboleettii obboleeyyan kiyya hunda bakka isaan jiranitti baga ayyaana idalidaa ittiin isin ga'ee isin ga'ee isiniin jedha akkasuma dhaggeeffattoota hunda raadiyoo nuura ludaa hundaanuu baga ittiin isin ga'e isiniin jedha akkasuma abbaa manaa kiyyaatiin illee baga ittiin isin ga'e bakka manni jirutti akkasuma obboleeyyan akaraa hedduun jaalladhu garee markaza taafizaa hundaanuu baga ittiin isin ga'e isiniin isin dabarseetee jirti jedhaa itti nagaa isiniin jedhaa bakkan jirurra raaxuqa haatiin asalaamu alaikum warahmatullahi asalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuu kabajamtoota tajaajiloota raadiyoo nuura ludaa duraan dursee isinumaan baga idul adahaa waggaa kuma tokkoof dhibbaa afurii fi afurtamaatiin isin ga'e jechuu barbaada ittaan sudaan abbaa koo obbo qaasim kabulseen godina arsii magaalaa baleetti kan argamu abbaa manaa koo kabajamoof jaallatamoo akkaan jaallu shee manaa kadir saawud arabiyaa magaalaa makkaatti kan argamu. Ittaan sudaan obboleessa koo kabajamaaf jaallatamaa qabsaaddiin islaama yeroo har'aa akka garee alhaata biiftuu islaamatitti nasiyyaadhaan du'aa'idhaan beekame akkasumas diin ofiitiif hedduu cimee dhaabbataa jiru fakkeenya adda duree ta'e abunajjaash kadir yookiin maammee kadir saawud arabiyaatti kan argamu. hiriyooti yetan taate zaaraa saaddoo oomaan irraa faatumaa nuuraddiin oomaan irraa samiiraa haaju seen dubaa irraa sakiinaa suleeman dubaa irraa akkasumas amiirran keenya kan garee alhaatiif biiftuu islaamaa bulchiinsa keenya kan garee alhaatiif biiftuu islaamaa shaaliyyaa adamii fi akkasumas koreewwan keenya kan garee alhaatii fi biiftuu islaamaa akkasumas hiriyaatiyya rahimaa kadiir dubaayitti argamtu obboleewwan kiyya hundaaf kan kaabaa kibba jiran kidmaddiin jalatti walbarra hundaaf kan na beekanii fi kan biyya keessaaf biyya alaa jiran hundaaf baga ittiin isin ga'e jechuu barbaada. Ana Fooziyaa Qaasim magaala Beeruut irraa.
Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu sagantaa Nuural Hudaa maqaan koo Shaabuu Muusaa Warquun jedhama. Kanan jiraadhu Suudi Arabiyaa magaalaa Riyaadirraa firoottan koo Muusaa Warquutii fi haadha koo Faatumaa Joobirii fi obboleessa koo Taajir Muusaatii fi firoottan koo hunduma isaaniitii fi uummata musliimaa hundaan baga ayyaana iid al adhaatiin isin ga'ee jechuun barbaada.
Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatoo maqaan biyya kaalisaa Huseeniin jedhama biyya Saa'ud Arabiyaa irraa magaalaa Makkaa keessa ahlii koo hundumaan firoottan koo hundumaan obbolaa koo hiriyoota koo hundumaan baga ayyaana iidal aadahaan isin ga'ee jechaa haadha koo Muntaha Mahmud waliin baga ayyaana waggaa geessee abbaa kiyyaa Huseen Lamuu baga ayyaana Eidal Adhaan si ga'ee jecha akaakayyuu akkoo koo eessummaan koo hundumaaniyyuu baga ayyaana Eidal Adhaan isin gahee obboleeyyan koo hundumaa hiriyoottan koo baga ayyaana Eidal Adhaan isin gahee kan baranaa kan baree garee isiniin jedheera. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Dursa isinuma warra TV Nuural Hudaatiin baga ittiin isin ga'e jechaa uummata musliimaa addunyaarra jiran maraan baga ittiin isin ga'e kan milkii kan badhaadhinaa isiniif haa ta'uun jedha. Maatii kootiin godina Wallagga dhihaa aanaa Qondaalaatti kan argaman abbaa koo Haji Suleemaan Tafarraa fi maatii isaanii hundaan fi firoottan koo waliigalaan baga ittiin isin ga'e kan milkii kan badhaadhinaa kan gammachuu kan umurii dheeraa isiniif haa ta'uun jedha. galatoomaa.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qopheessitoonni garee Nuural Hudaa. Maasha Allah tabaarakallah. Baga rabbiin ayyaana waggaa iidal adhaatiin isin gahe. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallaahi hedduu gammanne hedduu nutti toleera. Baay'ee nu gammachiise jira. Baga rabbiin illee ittiin nu gahe nu gammachiise. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kanattaan sudaan dhaamseen dabarfachuu deemu. Haadha koo kennas akka niifaatiif baga rabbiin ayyaana waggaatiin ittiin si gaheen siin jedhaanii Ottaansuudhaan immoo obboleeta koo Abdul Yusuufiif kanneen magaalaa Faralbaaxeer keessatti argamu godinyaa kan koo Sultaan Ahmadiif kanneen magaalaa Riyaad keessatti argamu baga rabbiin ayyaana waggaatiin isin gahee ittiin jedhanii ani maqaan kan koo Aato Qaabaa magaalaa Riyaad keessatti argama alhamdulillahi rabbil alamin qopheessitoonni nurra hudaa baay'ee isin galateeffannaa hedduu galatoomaa isiniin jenna. alhamdulillahi rabbil alamin ummata maraaf gammachuu gammachuu ayyaana idil adhaa baga rabbiin isinii ittiin isin ga'e isiniin jedha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu مسلمني هندمتون قيا أروانتنا قلبي سابو هرسودا خوف بشننا قلات ربي قد شكري دقل فنا خن ربي ننقاه برقيا الرخنا مسلمني هندمت نغيار وانتنا قلبي سابوها رسولا خفري بشننا قلات ربي قد شكري دقل فنا خل ربي ننقاهي برقيا رخنا alaikum warahmatullahi wabarakaatu jaalatamootaa fi kabajamoota qopheessota raadiyoo nuur alhudaa akkasumas taatota keenya fi sheekoowwan ulamaa'ota keenya baga rabbiin ayyaana iidal adhaatiin isin gahe akkasumallee musliimni marri kan biyya laa kan biyya jirtan bagattiin isin gahe jecha ergaan qaba ergaan koo godina shawaa kibba lixaa aanaa gooroo gandalee mana abbuu ganda diimtuu jedhamurraa maatii koo haadha koo xuubaa jamaal faazarii koo naasiroo waaqumaa obboleewwan koo duulaa naasir fi mammannuur naasir akkasuma yesuuf naasir moominaa naasir maatii sii waliin akkasuma miskiyyaa naasir amriyyaa naasir hunda keessaniyyuu wasiilan koollee asan waaqumaa usee waaqumaa fi maammad waaquma maatii maatii isaanii waliin baga rabbiin ittiin isin gahin jedha bakka jirtan ayyaana gaarii isiniif haa ta'u ana leeyilaa naasir saudi arabiyaarraa galatooma.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhaamsa bakka ittiin isin ga'e dhaammachuu kan barbaadu tokko ofirratti isinuma qopheessitoota qophiin hordofaa bakka ittiin isin ga'e jechuun barbaada. Akkasumas hordoftoota amantii musliimaa hundaan akkasumas maatii koo mana amartii ganda mul'ame arja'utti kan argaman abbaa koo amaan baatii haadha koo bulliifatoo obboleewwan koo jamaal amaan maammad amaan ganna amaan bagattiin singee jechuun ni barbaada akkasumas obboleettii biyya magaalaa dubaay keessatti kan argamtu malee amaan bagattiin singee jechuun ni barbaada akkasumas hiriyaatoo zamzam guunjaa dubaayitti kan argamtu amaanee guunjaa bagattiin singee jechuun ni barbaada. akkasumas dhaggeeffattoota qopheessitoota dhaggeeffattoota reediyoo nuura hudaa hundaan baga ittiin isin ga'e jechuun barbaada ayyaana ayyaana gaarii isiniif haa ta'u warra baranaan kabara hedduu rabbiin nama godhu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan koo Jaafar Abbaa Boor Abbaa Diggaa jedhama godina Jimmaa naatti roofataa kan jiraatu Suudaan irraayyuu namni ittiin naaga'uu barbaadu abbaa koo Abbaa Boor Abbaa Diggaa godina Jimmaa naatti roofataa haadha koo Adda Nizaam Abbaa Macaa naatti roofataa ganda Abboo. Kanaafuu hirmaattota tokko hiriyoota koo mara hundaanuu bagattiin isin ga'inaa jedhaan jechuu barbaada. kanattaan suudhaan namoota musliimaa maraan baga ayyaana hidal hidii kanaatiin isin ga'e jechuun barbaada ammas isinis itti dabalatee namoota na beekanu maraa hundaanuu bagattiin sinnaa gahe jechuu barbaada.
Asalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu kabajamtoota fi jaalatamtoota qopheessitoota raadiyoo Nuural Hudaa hundi keessanuu akkam fayyaa keessanii nagaa jirtu. hedduu nuuf galatooma isiniin jenna carraa kana nu kennuu keessaniif galanni keessan hin badiini egaa kanatti aansuudhaan baga ayyaana iid al adhaa arafaa hijiraa kuma tokkoof dhibba afuriif afurtamaan isin gahee isiniin jenna egaa kanatti aansuudhaan warroonni ittiin isin gahee jechuu barbaadu warra koo haadha fi abbaa koo fi akkasuma obboleewwan kiyya akkasuma hiriyoottan koo fi ijoollee biyya koo hundinuu ijoollee goda caffee baga ayyaana iid al adhaa arafaatiin isin gahe nu gaheessiniin jenna kullu caam wa antum bikheer boleessa keessan awwal muhammad saudi arabiyaa jubeelirraa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بران درسين أمني بقيت تسنين جاجة شور بعد سنو قبيس توت راديو نور الهدى بقى ربين جلبلتي إيدر آقاد أن سنجا إدان سودان حواس مسلمة كان الدنيا رجل مرانيو وري أمنتا مسلمة فرد فمرتي بقيت تسنين جاجة دا أيان كان بداينا كان دقاقنا كان تقوما كان جاللا ربين نفاتا سوجتا كانت تان سودان أباكو شيخ حبيب روباتي أماكو حرم kaamilaa abdullaa fi akkasuma obboleeyyan kan koo maraaniyyuu baga itti isiniin geessadha kan oromiyaa jiraniif kan biyya alaa jiran maraanuu ittaan sudaan akkasuma mushiidoota keenya kan biyya keessa jiranii fi kan amma immoo makkaan haramatti argaman maraanuu baga itti isiniin ga'een jedhaanii ittaan sudaan sheeka keenya sheek anawaar baga rabbi nagaan isin baasee baga ayyaana maatii keessa waliin itti isiniin ga'ee jedha ittaan sudaan hiyyootaan koo fi obboleeyyan koo kan garee adda addaarra waliin dalagaa jirru maraanuu baga itti isiniin ga'ee kan isiniin jettu obboleettii keessan saadiyaa sheebiboo dubaa irraa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
dirree bal'oorraat walit qabamnee rabbi guddisaa martisaa laannee harka ol qabnee rabbi kadhannee baga singaahee waalinis jennee dirree bal'oorraat walit qabamnee rabbi guddisaa martisaa laannee harka ol qabnee rabbi kadhannee baga singaahee waalinis jennee.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtootaa fi jaallatamtoota warroota gaazexeessitoota TV Nuural Hudaa namni jalqaba irratti bagatti singee jechuu barbaadu isinuma warroota qopheessitoota TV Nuural Hudaati. Ittaan suudhaan harmee tantoo hajjoo kadii abbaa kan koo burqaa tabboo buleessa kan koo muddiin burqaa maamad burqaa akkasuma kan hafanis kan maqaa isaanii yaa'u waliin gahuu hin dandeenye baga rabbi ayyaana waggaati isiniin ga'e jechuun barbaada aniin makkiyaa burqaa yookaan makkoo burqaa jedhama duubaa irraayii dhaamsa kan koo maatii kan koo biraan naagaa galatooma assalaamu alaikum warahmatullaahi barakaatuh.
Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu jazaakallaahu khairan carraa kana nuu kennuu keessaniidhaa fi warroon nan bagatti isiniin ga'e jechuu barbaadu ummata musliimaa akka addunyaa kanarra jirtu hunda bagatti isiniin ga'e gaazexeessota raadiyoo noral hudaa isin maqaa keessan bagatti isiniin ga'e akkasumas jaarmaa sumayyoota bilaalota keessattuu garee ifa diin islaamaa amiiranii fi miseensonni bagatti isiniin ga'e kan baranaa kan bara dhufu rabbiin isiniif haa taasisu sheeka keenya kabajamaaf jaalatamaa shee anawar yuusuf baga rabbiin ittiin isin ga'e baga rabbiin mana hidhaa keessaallee isin baasee maatii keessanii isin deebisee akkasumas gara biyya kootiitii yoo cica'uu haadha tantootaan akkaan jaaladhu ummiitii aadde haliimaa haajii waaqayyo gudin arsii lixaa aanaa qoree gandasan mannaa gadaala arraa bagatti isiniin ga'e abbaa kan koo kabajamaa kan ta'e kadiiru jawicha tabsee gudina arsii lixaa aanaa qoree gandasan mannaa gadaala arraa bagatti isiniin ga'e maatii kootii fi firoottan koo obboleewwan koo hiriyoota koo hundaa kan maqaa keessan dhoofu yeroo naaf hin kennamne hunda keessanuu bagatti isiniin ga'e kan baranaa kan bara dhufu isiniif haa taasisuta akkana isiniin jettu aan faaxumaa kadiiroo suud arabiyaa magaalaa dammaamirra.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan koo Sakinaa Madalaadee Abdallaan jedhama Beeruut irraa. Dura dursee haadha koo Amdiisaa Baaboor, abbaa koo Amadalaadee Abdallaa, abbaa manaafatii kabajamoo jaallatamoo Abdulkariim Abbaasinaaf, ammalleen wasiilee koo Ahmed Abdallaa, ammallee wasiilee koo Mahmed Abdallaa, ammalleen obboleetti koo Saaliyaa Amadalaadee, ammalleen obboleessa koo Ustaas Ahmed Sayid Ahmed, ammalleen mucaayeessuma kootii kanneen akka obboleettii kootiitti jaalladhu. Indii Zaakir ammallee godinyoota koo keessaa kanneen na wajjin guddattee kanneen akka obboleetti wal jaallannu Samiraa Awwal Kuweetitti kan argamtu Jamiilaa Abbaa Jabal Bahreenitti kan argamtu Foozee Rashiid Dubaayitti kan argamtu Sayidaa Abbaa Tamaan Bahreenitti kan argamtu Baga Rabbiin ayyaana Eidal Adhaa bara kuma tokkoof dhibba afuriif afurtamaan nu ga'ee kanneen hafanillee Baga Rabbiin wajjin nu ga'ee jedha keessummeessuu keessaniif galatoomaa jezaakumullahu khayran.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dura dursa isinuma qopheessitoota raadiyoon waldaa fi televizyiiniin waldaatiin baga rabbiin ayyaana waggaa bara kuma tokkoof dhibba afuriif afurtamaatiin isin geessin jechuun barbaada. Itti aansuudhaan maatii kiyya kan godina Jimmaa Anaa Gommaa Ganda Cocalamitti argaman haadha fi abbaa kiyya aadde obbo Sammana Baraagoo fi aadde Fooziyaa Abbaa Sambitiin baga rabbiin ayyaana idil adaatiin isin gee jechuun barbaada. Itti aansuudhaan abbaa mana kiyya kan Suudaan magaalaa Kaartumatti argamu Hafiis Kadirii fi maatii isaa kan kan godina jimmaa anaa gommaa ganda cocalamitti argaman maraanuu bagattiin isin gee jechuun barbaada ittaan sudhaan obboleeyyan kiyya kanaadhaaf abbaan kiyya naaf uuman kan maqaa lakkaa hin finne akkasuma obboleeyyan kiyya kan qilleensa irratti argadhe hundaanuyyuu baga isin geesse jechuun hin barbaada ittaan sudhaan amiirran garee biqiltoota guddisa diinii fi miseensa garee biqiltoota guddisa diinii maraanuu baga rabbiin ayyaana idal aadaatiin isin ga'e jechuun barbaada. Akkasuma uummata amantaa musliimaa maraanuu baga rabbiin ayyaana iidal adhaa bara 1440 tiin isin ga'e jechuun barbaada. Jazaakumullahu khairan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa baga ittiin isin ga'e kanan dabarfachuu barbaadu isinummaa tajaajiltoota nuura loltotaadhaan hundin keessanuu baga rabbiin ayyaana iidal adhaatiin isin ga'e jedha akkasuma maatii kan koo kan godina addaa walloo kamisaa anaartummaa ganda siidaatti argaman baga rabbiin ittiin isaan ga'een jedhaanii ani ahmad hasan saudi arabiyaarra.
خرب النقاه قوية الرنتانا قوية قمتشونا عيد خانك ابنا خوف اللي قمني والين دبرسينا خنفقو خنبيهو هندي والد دفنا خرب النقاه قوية الرنتانا قوية قمتشونا عيد خانك ابنا خوف اللي قمني والين دبرسينا خنفقو خنبيهو هندي والد دفنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota ah, qopheessitoota miidiyaa Nuura Hudaa baga rabbiin jiraachisaa irraan isin gahe. Dura dursoo isinummaa warreen miidiyaa Nuura Hudaa karaa hundaan irratti bobbaatanii ah, tajaajilaa jirtan. Baga rabbiin ayyaana Iidal Adhaatiin isiniin gaheen ja'a kanatti aansuudhaan haadha tiyya kaniin akkaan jaalladhu Khadiijaa Alii Hasan baga rabbiin ayyaana Iidal Adhaatiin siin gaheen ja'ani. Obboleeyyan kiyya kan dhiira fi shamaraa firaa fi alii mara baga rabbiin Subhaana wa ta'aalaa tursiisee umrii keessan dheeressee ayyaana bara kanaatiin isiniin gaheen ja'anii hunda keessanuu warra baranaa kan bara egeree eh, rabbiin isinaa taa'isu warra bara ga'u rabbiin isinaa godhu kanatti aansuudhaan hadimatiyyaa kaniin akkaan jaalladhu baga rabbiin ayyaana iidal adahaatiin siin gaheen jedhaan rabbiin ammallee warra waggaa ga'u isin haa taa'isuun jaan firaa fi aalii isaanii mara baga rabbiin ayyaana iidal adahaatiin isiniin gaheen jedhaan isaanilleen rabbiin gartee ammallee waggaa dhufuun isin haa gahuun jedhan wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته egaa bakittiin isin gahee dabarfachuudhaaf inshaallah dura irratti isinuma qopheessitoota qophii raadiyoon nuural hudaa bakittiin isin gahee itti aansuudhaan hordoftoota amantaa musliimaa guutuu addunyaa irratti argamanii bakittiin isin gahee jedhaanii akkasumas hawaasa jaarmaa sumaayita filaataa keessatti argaman guutumaan bakittiin isin gahe jedhaanii itti aansuudhaan amiirran garee alsunna wal jama'aa hunduma isaaniitiin bakittiin isin gahe jechuun ni barbaada. Akkasumas itti aansuudhaan maatii kiyya kan godina arsii aanaa jajuu magaalaa danagudootitti argamanii bakittiin isin gahee jechuun ni barbaada. Akkasumas harmee xiyyatan magaalaa adaamatti argamtuu fi akkasuma obboleettii xiyyataniin akkaan jaalladhu tana harmee xiyya biratti argamtuun bageettiin isin gahe jedhaani. Akkasumas abbaa manaa kiyyaa kabajamaa fi jaalatamaa kan magaalaa makkaatti argamu kan suudi arabiyaa magaalaa makkaatti argamuun bageettiin si gahe jechuun barbaada inshaallah. warra waranaa kan bareedee rabbiin haa taasisu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu obboleettii saffaatiyaa
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك ومن العائدين ومن الفائدين قندستوني ميديا نور الهدى جوان درسي بك ربي قويا ayyaana iidal adhaa bara kuma tokkoo fi dhibba afurii hortamaatiin isin gahe akkasuma hordoftoonni miidiyaa nuural hudaallee musulmoonni addunyaa marti ciid mubaarak isiniin jechuu barbaada baga rabbittiin isin gahe kanatti aansuudhaan namni ittiin siyaaqe jechuu ni barbaadu haadha manaa tiyya kabajamtuuf jaalatamtu tan an akkaan isii jaaladhu tan isinis kaan na jaalattu kan maqaa ishee dhabuun barbaanne kan dubaayii keessatti argamtu baga rabbittiin si gahe jechuu ni barbaada nama waggaa waliin dabarsu rabbi nu haa taasisu itti aansees maatii kiyya kan godina arsii bahaa aanaa dhigaluuf tiyyoo keessatti argaman baga rabbittiin siin gahe jechuu barbaada akkasuma itti aansees maatii warra soddaa kiyyaa kan godina arsii lixaa aanaa nageellee arsiisitti argaman baga rabbittiin isin ga'e jechuun ni barbaada an kan akkana isiniin jedhu obboleessa keessan sultaan xaahir min almamlakati alarabiyyati sucuudiyyaa fi mantiqati xaa'if assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu maqaan kiyya mahdi yahya jedhama Eh, kanin amma jiraadhu magaalaa masrii eh, biyya masrii magaalaa kaayirooti hordoftoota raadiyoo nurol hudaa hundaan baga ayyaana iidal arafaatiin isinin gahe jechuun barbaada akkasuma maatii tiyyatan godina harargee bahaa aanaa fadis keessa jira magaalaa facaatu keessa jiraatan baga ayyaana iidal arafaatiin isinin gahe jechuun barbaada abbaa kiyya yahyaa yusuf akkasuma haadha koo aishaa sadiq akkasuma obboleewwan koo Fadil Yahya, Fuad Yahya, eh, Hamd- obboleettii tiyya Hamdiyaa Yahya, Mustaqimaa Yahya, akkasuma obboleewwan kiyya hundaa fi uummata ganda keenyaa hundaanuu baga rabbiin ayyaana Iidal Arafaatiin hin jihe jechuun barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك أولت بقى إت إسنين قهي كان ينجتشو وربادو إسنما كوبستوتا راديو نور الهدى في تي في نور الهدى بقى ربين التين سنقهي أكسما تشوف مسلمهم دانو بقى ربين التين سنقهي جتوني برباد وروت أفان كوبي كان يفين بين اللي akkasuma haadhaaf abbaa koo obboleeyyan koo fira koo aalii koo hundayyuu warroota afaan koo beekan hundaan baga rabbi ittiin isin gahee ayyaana baranaa kan bara hedduu kan gammachuu kan badhaadhinnaa kan riskii bal'oo rabbiin nuuf haa taasisu baga ayyaana iida arafaa bara kuma tokkoo fi dhibba afuriif afurtamaa ittiin isin gahee haftee umrii keessanii keessa rabbiin barakaa isiniif haa kaa'u ammallee ka dhufu nu haa gahu ka baranaa nurra haa qeebalu ani kaniin akkana jedhu ani muhammad aliyyii suud arabiyaa riyaadirra ساعد جنة مسلمة هندانو ويان أرخوني ويانو قمنو قلاتا بالفجة تكبرتا قدسنو قمجو أداتنا والسيمن عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu ka argitanii eh, duraan dursee maqaan kiyya Suudii Shee Muusaa jedhamaa Suudaan irraaye duraan dursee namoonni ani baga ittiin isin ga'uu jechuu barbaadetin hin jedhe isin argitanii qopheessitoota haalaan maran mijeessitanii isin jettan qophii nuulan hudaa akkasumas ka argitanii uummata Itoophiyaa fi Oromiyaa guutuu argitanii muslimaa baga ittiin isin ga'e jechuudhaan ka argitanii yaada koo dabarfadhu ka argitanii akkasumas abbaa kiyya Shee Muusaa Manzaa haadha tiyya Shamsii Alii akkasumas hiriyoottan tiyyaa fi ka argitanii firoottan kiyyaa kanatti aanatti hin jedhu maraayyuu ka argitanii baga jaalbultii ayyaana idal adahaa kuma tokkoo fi dhibba afuriin ittiin isin ga'e jechuudhaan ka argitanii yaada koo dabarfachuu barbaada isin ka argitanii keessattuu warri qophii nurraa hudaa argitanii baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin hordofaa jirraa waa baay'ee nu barsiisaa jirtanii dukkana keessa argitanii gara ifaatitti nu jijjiirtanii galatoomaa rabbii yaada fi muraada keessan isin haga'u warra argitanii baranaa ka bara egeree rabbiin isin haa jedhu waalaikum assalaam warahmatullaahi wabarakaatu.
Bismillah, Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu kabajamtootaa fi daawwattoota warroota amantaa musliimaa hunda keessanuu baga rabbiin iida arafaatiin isin gahee isinin jajaa akkasuma kabajamaa fi jaalatamaa abbaa manaa koo abdulqaadir gadaa baga rabbiin ayyaana arafaatiin isinin gahe akkasuma magaalaa nageellee meexamaa irraa abbaa koo kabajamaa culuqaa jaarraatii fi harmee too kabajamtuu ruufoo heebboo obboleessa koo abdullaahii culuqaatii fi abbeera koo wayyoo jaarraa adaadaa koo amaanee jaarraa akkasuma ollaawwan keenya sheekaasin badhaasoo kadiiroo badhaasoo useen badhaasoo gammadaan tuutee baga rabbiin iidul arafaa isiniin ga'ee isiniin jecha akkasuma magaalaa gudditti handhuura oromiyaa magaalaa finfinnee irra obboleessa koo kabajamaa kadiir culuqaa jaarraa akkasuma haadha manaa isaa xiyaa raggaasaa akkasuma ijoollee isaa raaxmaa kadiir imaan kadiir muhammad kadiir baga rabbiin ayyaana arafaatiin isiniin gahee isiniin jecha ani haliimaa culuqaa jaarraa magaalaa makka irra.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tokkoffaa irratti warroonni bagaan isiniin gahe jechuun ni barbaadu isinuma qopheessitoota raadiyoo nuur hudaa bagaan isiniin gahe isiniin jira itti aansuudhaan warra kiyya aanaa martii ganda moollamee arjoo keessatti kan argamaniif abbaa kiyya gunjaaroo balee haadha kiyya misraa amaanoo ayyaadaa kiyya zaaraa hasura obboleeyyan kiyya sa'aadaa gunjaa aabbuu gunjaa leencoo gunjaa umar gunjaa bagaan isiniin gahe jedhaani obboleettii kiyya kuweet keessatti kan argamtuuf amaanee gunjaa bagaan isiniin gahe jedhaani adaadaa kiyya magaalaa bahareen keessatti kan argamtuuf gannoo amaan bagaan isiniin gahe jedhaani adadaatiyya magaalaa duubaay keessatti kan argamtu maliyaa amaan bageetti si gahe jedhani itti aansuudhaan kullu muslim iid mubaarak kan baranaa kan bara hegere isiniin jedha ani akkaan isiniin jettu zamzam guunjaa duubaay irraa
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعم سبقا اتين سنگين من جتشو بربادو دور الرتي سنما قايت سيتوتا راديو نور الهدى بقا اتين سنگين جتشوني بربادا أكسما علماء وانكنا أرجي وانكنا كان بيا كيسا في كان بيا آلا هندما كيسن بقا اتين سنگين جتشوني بربادا أمة إسلاما هندانو كان بي كان وف كان بين هندانو بقا اتين سنگين جتشو بربادا أكسما أبوليتي تيا في أبوليتي keessa xiyyaa kan godina jimmaa aanaa mancoo magaalaa biluu keessatti argamaniinis baga ittiin isin ga'e jechuu ni barbaada akkasuma hiriyoota kiyyaa kan biyyoota adda addaa keessan jiran hundaanuu baga ittiin isin ga'e jechuu barbaada akkasuma hiriyoota kiyya amiin abbaaraayyaa fu'aad abbaaraayyaa ahmad yaasiin akkasuma naziif kadiir awwal gaalii baga ittiin isin ga'e jechuu ni barbaada kan akkana isinin jedhu obboleessa keessan fu'aad sheetamaa jiraataa saudi arabiyaa jiddarra.
assalaamu alaikum waraxmatullaahi wabarakaatuhu hordoftoota raadiyoo nuural hudaa namoonni an ergaa bakattiin isin gaheenaaf dabaa kana dabarsitan barbaadu dursa isinuma warra hordoftootaa fi qopheessitoota raadiyoo nuural hudaa baga ittiin isin gahe isiniin jechaa akkasumattis warra kiyya haadha tiyya fi obboleeyyan tiyyaa godina arsii aanaa collee ganda dhakadheera aniboo dhakadheeraatti argamu hundaanuu baga ittiin isin gahee isiniin jechaa itti aansuudhaan ilmaan oromoo warreen muslimaa warrootana beekan kan biyya keessatii fi biyya alaa jiran keessattuu baqattoota agartanii jiraattota biyya su'uudii keessatti argaman hundaanuu ergaa baga ittiin isin gahee akkanaaf dabarsitan kabajaan isin gaafadha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu dura dursoo isinummaan warreen miidiyaa nuural hudaa tajaajiltan baga rabbiin ayyaana iidal adahaatin isin gaheen isiniin jedha kanatti aansuudhaan firaa fi ahlii kiyya mara akkasuma gartee warreen gartee amantii islaamaa hordofan maraan baga rabbiin ayyaana iidal adahaatin isin gahe ammallee ka waggaa dhufuutin rabbiin isin haga'uun ja'ani kanatti aansuudhaan hiriyoota kiyya yookaan hiriyaa kiyya abdul khaaliq muzayyan akkasuma muhammad abdurrahman akkasuma abdallaa bakkee baga rabbiin gartee ayyaana iidal adahaa kanaan isiniin gaheen ja'an ammallee ka waggaa dhufullee rabbiin isin haga'uun ja'anii kanatti aansuudhaan kaadhimaa tiyya kaniin akkaan jaalladhu baga rabbiin ayyaana iidal adahaatiin siin gaheen ja'an. firaa fi aalii fi maraan baga rabbiin ayyaana iidal adahaatiin isiniin gahee ammallee ka waggaa dhufuutti rabbiin isin haa gahu wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
warahmatullaahi wabarakaatu iid mubaarak kabaranaa kabara hedduu baga rabbiin ittiin isin gahe amata kuma tokkoo fi dhibba afurii fi afurtama. hordoftoota amantaa islaamaa hundi keessan baga rabbiin ittiin isin gahe ani kan baga rabbiin ittiin isin gahe gama dhaamsa kiyyaa achi dabarfadha godina harargee bahaa aanaa haramaatti argamtu haadha mana kiyyaa iftuu amiin maatii kiyya kaalid sultaan akkanattuu sultaan hasanatee sultaaniin baga rabbii ittiin isin gahe jecha akkasumas ummaatiyya godina arsii aanaa roobeetitti argamtu suraaj abdallaatiif obboleessa kiyya awwal muhammadii fi su'uudii muhammadiin baga rabbii ittiin isin gahe jecha gamanas deebi'uun Ali Usmaanin goddanyaa kiika hojii dalagaa jiruun baga rabbiin ittiin isin ga'e jecha akkasumas hawaa Haji Sulxiitiin ta magaalaa Makkaatti argamtuun baga rabbiin ittiin isin ga'e jecha taajuu taajuu amaanin ka kariyaatitti argamuun baga rabbiin ittiin isin ga'e jecha ani kan kana isin yoo Sultaan Muhammad Suud Arabiyaa magaalaa Xaayifir.
Miskiinas yaadanneetii ziyaarree dubbifnaa waan rabbiin nuuf kennellee waliini qoodannaa jaalalaaf gammachuudhaan qofaallee taphannaa alhamdu washukru laka yaa moolaanaa. مسكينة سيادة النتي زيار دبفنا والرب نفخنا اللي واليني كدنا جلال فقمة شولا خوفا اللي تبنى الحمد والشكر لك يا مولانا gammachuu guddoo rabbiin nuuf kenne miskiinaaf yatiima akkan daganne haa gammachiisnu isaan uffisne gammachuu fajrii waan hin harkanne gammachuu guddoo rabbiin nuuf kenne miskiinaaf yatiima akkan daganne haa gammachiisnu isaan waan uffisne gammachuuf fajriin waan hin harkanne gammachuuf fajriin waan hin harkanne galata khaliiqaa hoggu deddeebifnaa kan nu dhaqqabsiise ciida arraakanaa warra bara hedduu nu godhiisin jennaa gammannee gammaadaa hangamaa gamaanaa galata khaliiqaa hoggu deddeebifnaa kan nu dhaqqabsiise ciida arraakanaa warra bara hedduu nu godhiisin jennaa gammannee gammaadaa hangamaa gamaanaa خمبرنا برهد إيسن جنة عيدا قمتشونا إيسن وينا آسن نقاه ربي شكر الفنا يا ربي نوسي ملئن يخادنا خمبرنا برهد إيسن جنة عيدا قمتشونا إيسن وينا آسن نقاه ربي شكر الفنا يا ربي نوسي ملئن يخادنا يا ربي نوسي ملئن يخادنا يا ربي نوسي ملئن hordoftoota keenya dhaamsiisan nu ergitaan kan fakkaata inshaallahu ta'aalaa haga sagantaa keenyaa ittaan walii gaddeebinutti nagarabbii keessanuu jiraadha jiru kanneen keessa qubadhaa milki duniyaa kiraa cuuf argadha horaa bulaa deebanaa saniin jedha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما